Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi naho mu rwanda yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu pasika nziza kuri mwese muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika bwa mbere ni uko abajejwe iki kibazo bogihagurukira cyane bakiyumvira inzira zose zishoboka zo gukingira aba bana bagiye kwicara muhira bishoboka leta ikabiremerera aba bana baba bayobewe ko barindirira ku mashuri uwo ni jacques nshimirimana uyobora ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'umwana mu burundi asaba leta gushaka umuti w'ikibazo cy'abana batsindwa ibizamini ntibemerewe kuguma mu mashuri iyi nkuru n'izindi zivugwa mu burundi turayigarukaho mu kanya gato amakuru avugwa mu burundi mu mwaka ushize abanyeshuri barenga ibihumbi mirongo inani batsinzwe ikizamini kibaha uburenganzira bwo gukomeza igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye ibyo bita post fondamentale mu gifaransa abenshi muri bo bahisemo gushaka akazi kubera ko batemerewe kurindirira ku mashuri mbere yo gusubira kugerageza uyu mwaka umunyamakuru w'ijwi ry'amerika loje wirika neza yakurikiranye icyo kibazo aratugezaho inkuru irambuye
turi muri komine mukaza hagati mu gisagara ca bujumbura umusore w'imyaka cumi n'itanu ariko arakinjika yongera yoza ivyombo ni umwe mu banyeshuri barenga ibihumbi mirongo umunani bananiwe ikibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya igice ca kabiri c'amashure yisumbuye poste fondamentale mu gifaransa twashimye kumwita yaronimu uwo muyabaga avuga ko yashimye kuva mu ntara ya rumonge mu mpanuka bw'uburundi aza gukora akazi k'ikiboyi nubwo atariko yifuza jewe bwa mbere nkitangura kuyiga narakurikira mwarimo baratubaza uti ushaka muri kazoza kuzoba iki nari narishingira igisinga nari nkeneye kuzoba umuganga nkeneye kuzoba umukuru w'ibiro kanaka yonima asigura ko atubahirijwe mu kazi kiwe karagoye kweri kuko hari nawe ukora nabi bakagutuka hari nawe wakora byini byose bakagutuka ukiyumvira amashuri yanjye ndahevye ngo nje gukora bino bintu kanka ku mutima kweri nkacama niyumvira ese nosubira ku ishuri nkanje nkamera nk'abandi mu bisanzwe nuko mbonye n'abandi bagiye ku mashuri ukuri kuri numva agahinda mu mutima aho gahinda ni nako umwigeme twashimye kwita kanyange w'imyaka cumi n'icyenda aturuka mu ntara ya mwaro hagati mu gihugu nawe nyene afise twamusanze muri komine ntahangwa mu buraruko bwa bujumbura karagoye eh bashobora kuguturubika kora iki genda uzane iki bakagutuma genda uzane amatariya n'ubu imvura yaguye bakagutuma genuzanira ikintu kivura kigana kirakunyagira nyumva si amahirwe ndagakora nyine nta kundi nonogori nca ndagakora nyine kanyanga na songwa kubona atazoshobora gufasha umuryango wiwe nk'uko wabyifuza ababyeyi banje bari bazi ko ndiko ndiga nzobafasha mu buzima bwabo ivyo vyomaye kuvayo bitaza ubu tuba tugeze kure abana benshi nibo tuba twinjiye mwaka w'icumi ndumva nyene agahinda kandi ndababara mu mutima mva ko birantsitaza navuga ati n'umwanya wanje nataye ndiko ndiga nkaba nagarukiye mu w'icenda uwo mubabaro w'abo bana n'ishirahamwe ry'abavyeyi niwo rifise severin nyamuyenzi umunyamabanga waryo biratubabaza iyo tubonye abana twikokoreye kugira ngo bige babandanye bijyanye n'amashure bakagaruka umuvyeyi uwo ari we wese muri twebwe yama ashaka yuko umwana wiwe atera imbere mu mashure biratubabaza nyene nta muvyeyi n'umwe bitobabaza ingaruka mbi nuko uwo mwana adashoboye kuca akurikiza uh, ivyo bamwigishije muri fondamentale kugira ngo ashobore kwitunganya kurima neza ashobore korora neza ashobora no gushikirwa n'impanuka zimwe zimwe ari tuvuga ari nk'umwana w'umwigeme eka n'abana b'abahungu bagahava baja mu vyo kunywa n'ibiyayuramutwe ivyo ni ibintu bishobora gushika kugira ntibishike umukuru wunani ruhande hagati y'akabana fenade basaho vyega bose kwiga inzira zose zishoboka zo kuvyirinda jacques nshimirimana bwa mbere ni uko abajejwe iki kibazo bogihagurukira cyane bakiyumvira inzira zose zishoboka zo gukingira aba bana bagiye kwicara muhira bishoboka leta ikabiremerera aba bana baba bayobewe ko barindirira ku mashuri mu kurindira yuko amasantre akwira igihugu cose kuko gushika ubu ku masantre amajana abiri na mirongo ine n'atatu mu gihugu cose yari yitezwe ijana na cumi n'imwe niyahari muri ayo ijana na cumi n'imwe mirongo umunani gusa niyo ashobora kwaka kwakira abanyeshuri kandi nayo mirongo umunani nayo ahari mu gihugu cose afise ikibazo c'abigisha n'ibikoresho naho zitobaye izo ntambamyi bamwe mu bana bayobewe nka kanyange bamaze guta ivyizigiro Ige nari ku ntebe y'ishuri nararonka umwanya wo kwiga wo gufatikaye ubu naho mvuga ati ngiye gukora atandikaye ndiko ndafata atari umwimenyerezo ndiko ndakora noneho mva babona bangiye gukora iki baba guta n'umwanya nyene uko nyene iyo ni muna kanyanga ubu babona akazoza kabo mu kwigwanako badandaza utuntu duto duto nk'uko ndashimye kuzi no guteka niyo naronka agashahara ntuca nawe uburyo ndondera utundi tuntu hariya ruguru nzodandaza nk'akabutike nyine utwo kurya nk'uko ino ndabimenyereye n'ingene abandi baza baragura mu gutunganya umugambi mushasha w'inyigisho mu mashuri yisumbuye na mato mato ari ikibazo ca concours national cakorwa mu mwaka wa gatandatu ubu gikorwa mu mwaka w'icenda leta yisunze ibintu bibiri kugabanya ibitigiri vy'abana bayoberwa hamwe no gushira mu ngiro umugambi wo kunagura igisata c'indero ibihugu bitari bike bikiri mu nzira y'amajambere n'uburundi burimwo vyiyemeje gushikako mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika tuve bujumbura tunyarukire gitega aho abagore bimbu- bibumbiye mu ishyirahamwe gira umwete muri komine ya bugendana aho ni mu ntara ya gitega bamaze kwigishwa ubuhanga bwo gukora imbabura zikoresha inkwi nkeya abo bakenyezi bavuga ko izo mbabura zizabafasha kubungabunga ibiti dore ko ari byo bari bamaze iminsi bakoresha guteka ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel d'antoine nsabimana ku mfashanyo y'ishyirahamwe ryitaho ibifungurwa ku isi pamu abakenyezi barukiye mu ishyirahamwe gira umwete muri komine ya bugende intara ya gitega barigishijwe ubuhinga bwo gukora imbabura zikoresha inkwi nkeya bamwe muri abo bakenyezi babwiye ijwi rya amerika ibikoresho bakoresha ariko kandi baremeza aho zikora ari igikorwa gisaba inguvu muzikora mu biki tuzikora mu bicericeri n'ibumba n'ibindi bintu byi- bitwa ngo buruyo nibyo bintu bazikoresha ziraruhisha rwose kugira uyi- uponde ibumba urivange n'igicericeri hanyuma u- urikate byose bihwa- bigi- bi- binwane hanyuma uyishyire- ushyire nyabumba mu iforoma kugira uyikureyo biraruhisha rwose bisaba bisaba utugufu hakizimana na mariya ni umwe mu bakoresha iyo mbabura mu gukinjika arashingira intaye iyo mbabura ko ari ingirakamaro akarusho narasanze nk'inkwi zahora zikora ku mashiga nk'izahora zihisha ibiharage ubu zirashobora guhisha ibiharage n'ingereko zahora ziteka ibiharage byonyine ubu sinoba nkishoboye gucana ku mashiga kubera narose iyo mbabura kuko irafise akamero kanini rwose nta nkwi nyinshi itwara akarusho ku bidukikije umuntu yahora acana inkwi nyinshi ugiye nko gutema nk'inkwi nka zibiri ugasanga uzite- uzicanishije iminsi nk- nk'ibiri nyene mugo ubu uwatemye nk'ibiti nka bibiri urashoboye kubicana nk'indwi zibiri kubera itwara inkwi zikeyi gose ikibazo co- c'inkwi nahora ndakigira mugo ubu unaho noba afise dukeyi ndashoboye gufatisha umucanwa nkacana kuko ziguma zihisha liberata niyo nkuru akoresha iyo mbabura aremeza ko abakenyezi bari mu bonona ibidukikije bariko barasenya akavuga ko iyo mbabura izofasha mu gukingira ibidukikije kamaro je nasanze muri gambawura ya kijambere n'amashiga ya kijambere ufise udukwi dukeyi urashoboye guhisha bitagoranye nk'ibiharagura urashoboye kubitekesha nk'ibisate bitanu ugaca usanga no gusigara birasigaye ni iya mbere rwose ikibazo cyo gusenya kiroroshe cyane kubera nshenye umuganda menya yuko nzozicana indwi yose yohani mariya hatunga imana umugenzuzi w'amashamba no gukingira ibidukikije mu ntara ya gitega aremeza ko izo mbabura zizofasha cane mu gukingira amashamba ya leta ujya mugambi wa ziriya mbabura uje hageze cyane mbere nkasaba yuko numa komine atarashikirwa yogerageza akaronka izo mbabura kuko ni umugambi mwiza ku bijanye gukingira ibidukikije nibaza ko ari umugambi mwiza rwose mbere dukwiye gushimira abari kubafata mu mugongo n'abariko barawushira mu ngiro kuko bizofasha cyane kugwanya ubusuma bw'inkwi kugwanya ubusuma bw'ibiti cyane cyane kuko ibiti bibangamiwe n'ibiti bya leta iby'abantu byojo usanga ba- ba- ba- ba- ba- ba- bama babicungereye ariko ibiti bya leta biri nivyo bigeramirwa cyane rero twebwe ujya mugambi turawushima cyane kuko ni umugambi ugiye kudufasha mu kugabanya eh, abantu bazokoresha inkwi mu guteka abo bakenyezi bakora izo mbabura bavuga ko muri kazoza ka hafi bafise umugambi wo kugura izo mbabura kugira ngo abazikeneye bazironke bitabagoye ibe y'iyo mbabura akaba ari amafaranga ibihumbi bitanu y'amarundi ibugendana mu ntara ya gitega fidel na nsabimana ijwi ry'amerika mu gihe abakristu ku isi hose bakomeje kwizihiza umunsi mukuru wa pasika uyu munsi uri mu minsi abakozi bo mu mago mu burundi bahabwa ikiruhuko bakajya gusura abavandimwe babo aho bakomoka umunyamakuru wacu fidelite yishatse yavuganye na bamwe muri abo bakozi mu gisagara ca bujumbura ingo zitari nke usanga zitunze abakozi bo mu nzu baba abateka abarera abana canke abanyezamu mugesha iminsi mikuru nka noweli na pasika kuri abo bakozi baturuka mu bihugu bitandukanye y'uburundi kaba ari akaryo ko kuja kuramukanya iyo bavuka uyu mupfasoni abamanuka mu gisagara ca bujumbura tumusanze ku muhani we ariko arateka umunyemukazi abadubazi bose badunze guhimbaza pasika iwabo ta mu gikoni imwe ntabwo niho bakeneye kuyihimbaza mu gihe abakozi baciye baduga ntibaciramwo mu ku- mu bijyanye n'umunsi mukuru biraduciramo nyine ko nawe iyo ushaka kujya ntumukihagiye rero ushaka kubankira kuduga ha si byiza kwankira umukozi kuduha ko nabo bakeneye kuza mu muryango wabo
iruhande rw'uko rw'uyu mupfasoni hariho n'iyindi mihana yo mu gisagara ca bujumbura itagira umukozi kuri uno munsi wa pasika mbere hari n'abibaza yuko igiti gica abaduze kingana n'icy'abasigaye mu gisagara kiza sinitunga ni umunyezamu wo muri karitsiye ya kinanira ni umunuko mu gisagara ca bujumbura by'ukuri atari jewe nabo ndi ino tugereranije nka mirongo itanu ku ijana badoze bakora akazi y'igikoni cyangwa abayaya cyangwa ababoyi nka mirongo itanu ku ijana boba badoze usanga ari uwo munsi banezerwa n'ababyeyi babo cyangwa n'abagenzi ugasanga bahwembarije hamwe
turi ku munsi wa gatanu mu gitondo muri zone ya kanyosha mu munuko w'igisagara ca bujumbura hasigaye umunsi umwe kugira pasika ibe sabimana emmanuel na sabimana monforo bombi baravukana kandi bakora akazi ko mu nzu bariko bayitegura kuko bagira baduge iwabo mu ntara ya gitega sasa igituma nduze ruguru ngi- ngiye kwa muryango nkunayoka kera nari ndabakumbuye niyo manje gituma ntiza uza kubaramutsa dusangire pasi ku munsi mukuru ntasha muhera kwa ma- kuramutsa abavyeyi kubera nk'ubu je kwi- kw'ibore no kwi- no ku noheli sinari naduze ubu naho narimvuze ati reka ngende ndayisangiye n'abo n'abo ruguru rero igihe no kunowe no kwibana babiri rino agatima kari keze agatima kari gashiriye wari wiyumva gute kugira sinduge nabuze amahe- amafaranga kuri kutuduga atamafaranga ufise oya none wumva nk'abavyeyi bocu ugenda uvuga ati wo- boca kubaza ati waruvuye hehe wumva woca uvuga ngo woca uvuga ngo narimvuye hehe kuko ku munsi mukuru nama naduze gusangira ikirori n'aba- n'ababanyi n'abavyeyi banje gutyo ipasika n'ikirori nyene uri kuvuga ati kuryoherwa naho agafuko kari kosigara kera nta ngorane oya nta kibazo umuntu ararondera mu nyuma mugani umuntu yabyinya umunsi mukuru nta ngorane ndavuga rero ko amafaranga waziganyije kuva mu kwi cumi na kabiri ubu turi mu kwezi kwa gatatu yose urumva ari ay'ikirori ugiye ugiyemo mu gipa cya pasika umwe mu bakozi bo mu nzu batadutse ati iminsi mikuru harayikomeretsa ushobora kugenda mu kabare ukagura nk'icupa rimwe ujya uhaye ntakugarura maye ibihumbi icumi natwaye ibyo nyene wowe ukaca wibwira ngaho ukigira nyamba ari ya tike zo gusubiza inyuma basi ukazowiga amahera iyo wagiye ukabura Eh, hari uwo bamaze gushikira bamaze kubona oya si ubumwe natwe twese biradushikira si ubumwe twese biradushikira kubera inzoga ni amasezerano kuryoherwa n'ibyiza y'amara byari bikenewe yuko abantu bigerera nk'uko bishikirizwa na igira neza berize umwigeme asanzwe akora akazi ko kurera abana mu bisanzwe mu buzi bwacu nta muntu agenda ruguru ngo agarukane amafaranga agaruka itike hari benshi bagurana n'itike mbere ugasanga baje bariye amadeni bisobanura ko umuntu agenda ruguru ukavuga avuye mu gisagara atangira kwerekana nyine ibintu by'igisagara nyine ngo bamubone ko ari umuntu wahatari uciye rero ufata utwo warose ukagenda kujyana n'uwo munsi umva uba uriko urasigwa n'amajyambere niyo ufise umugenzi muhe mbwa ntusesagure tanga mugabo wiyibuke ko ejo imbere ahariho uko gusesagwa n'ingaruka mbi zo kubika amafaranga mu mufuko sirasa n'itunga umwe mu bakozi bo mu nzu bahurikiye mu ikoperative mutoye kuziganya amafaranga ushize ku mufuko kenshi ntaba ari rwawe utembereye wese hari ayagutwara cyangwa ukaja mu kabare akayagutwara byiza icyo nobanura no kumenya kwiga kugira ibintu by'amashyirahamwe ntihabuze amabanki ugatuma wuguriza banki bamwe mu barongoye amashyirahamwe hahurikiyemo abakozi bo mu nzu bavuga ko ukutihutira kuziganya bivaho kutamenya shimimana federico ahamagarira abagira neza kubafasha guhimiriza abakozi bo mu nzu bijukire kubika amafaranga yabo ku makonti i bujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
ikaze n'igwanyu bakunze b'ikiganiro ntorere kazoza ca studio ijambo gisamiranira ku ijwi rya amerika muti uno munsi ikiyago ca politike gishingiye kuki neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze i Nyanza rake mu ntara ya Makamba ntorere kazoza
abatumire turi kumwe rero ni batatu reka mbere ibubamfu bwanje widondora nitwa mpabonayo jacqueline nkaba ndi umukuru w'umutumba kabondo mukuru mutumba kabondo ikaze muri kino kiganiro murakoze cyane nitwa ndiwe n'umuryango yohana nkaba ndongoye isirahamwe miparike muri ikomere ya nyanza rake murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro murakoze kumbi kaze ubundi turi kumwe nitwa nibogora rene nkaba ndi boneza muri mukenyezi imenye nyanza rake abo n'abatumire turi kumwe rero hano muri kino kiganiro jerome nenze manongere ndabaha ikaze muri ntorere kazoza umukenyezi ikibanza yoba afise mu gutatura amatati y'amatongo hano muri komine nyanzarake mu ntara ya makamba mpereye ku mukuru w'umutumba kabondo uwo kivuga gute muri rusange muri rusange ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutarabye hirya no hino kandi bakabinezerererwa kuko imbere y'uko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bonyene batarinze kuja mu masentare no hirya no hino ari byo vyiza ari wo muti urama abantu iyo biyumvikaniye nta gwanko ruzamwo rw'akazikira usanga n'imiryango iguma ifatanye mu nda umukenyezi ariko ivyo ni wabikora umukenyezi arabikora neza cane reka ngende kwandiwe n'umuryango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mwebwe nk'abagabo muri muravyitegereza mubivuga gute twebwe tubivuga kuko turabisigikira tubona ko ari byo kuko nk'imwishyirahamwe wacu dusanga dufisemwo abakenyezi iyo rero turiko turakora ivyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twama tuzana ni ukuvuga iyo turiko turakora ivyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo rwo gusikiriza ijambo niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba canke bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo iyo babonye abakenyezi hari ijambo basikirize nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka abakenyezi rero nabo nyene barafise uruhara kandi barasoboye ariko abakenyezi uvuze muri mipareke simperekeze simperekeza namba kuko nabo dufatanya muri ibyo bikorwa kuko hariho abakenyezi ba, barongoye amazone abandi ari abanditsi bitereye ko bamwe ari n'ababitsi mu ishyirahamwe wacu urumva rero abo iminsi yose ku mirimo twama turi kumwe abakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha abafisanye amatati y'amatongo mufise ivyemezi bihe mwebwe twe turafise ivyemezo vyinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca hazamwo n'intambara rero kenshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi aribo bashikirwa kandi baba baragusumba rero turabikora rwose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro murabikora rwose ibihe murabizi ivyo mwokwerekana mumaze gukora ego mwe turafise ibyo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kandi no mu manama hose turiko turabereka uje ubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure kuko kuba uri wenyene utwaye itongo wenyene ntibiguha amahoro uturorero tw'abakenyezi baba baraserutse muri icyo gikorwa tukabibona neza uturiro tw'abakenyezi baba baraserutse muri ico gikorwa mukabibona neza akarorero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene ari muri mukenyezi menya hariho jewe nyene ndiko ndavuga mpabona yo Jacqueline umukuru w'umutumba wo mu Kabondo ibi twemeza rero yuko ico gikorwa tugikora tukinezerewe kandi tukabona n'ibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiyeyo mu nyuma abagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye babakenyezi hakaba n'uwundi mukenyezi yitwa nimenyaguroriyoza akorera ku wundi mutumba nyabutare ibyo natwe biraturemesha kuko usanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo nyaba amaze gutatura amatata agatorega umuti bakabishiba hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibitwemeza nuko iyo duhwanye bagira ati mwarakoze cyane imana ibongera imigisha ti umukenyezi yokwama ahubwo azaja mu ntwaro akaza araja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera Ibitu- ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi ikindi naho babonye hagiye abagabo bonyine bakavuga ati mbega babakenyezi b'imbonezi uno munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye babakenyezi ntitwemera nimuta- nimubazane bajya abakenyezi kugira badufashe n'ibishinga ntahe biriho n'ubu naho mwadutuma ibishinga ntahe abaza gushinga igishinga ntahe twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira intahe yuko tugerageza mu bijanye no gutatura amatati y'amatongo igikorwa cy'abakenyezi mu gutatura amatati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mbega ndiwe n'umuryango nta ntambamyi zozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi intambamyi ziba zibangamiye igikorwa cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imwishyirahamwe ntacyo mbona abo bakenyezi ni ukuvuga barigishijwe baramenya akamaro ko gufas- ko gufasha mu kibano kandi baramenya icyo amahoro avuga cyangwa amagi ikindi nacyo gikomeye mu bijyanye n'abakenyezi ni ukuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro cyangwa amatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa ariko icyo ni igituma ba- ba- bakora icyo gikorwa Mu- iyo bariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo bari bifuza cyose nta kintu bibabangamira kuko ibyo babangamiye byo- byoba ari ibyo bakora bonyene ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana ba- abagabo babo bara- ba- ba- barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bijanye n'iby'amahoro jewe aho ngeza n'abo dukorana canke ni- n'abo dufasanya mu gutatura ayo matati nta ngorane mbona baragira ati nta ntambamyi zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona nawe Em, cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatongo twe turafiseho intambamyi turafise nk'aho inyanzara abantu tuzi akagwi kaboneka kandi ugiye kuraba henshi aricyo gituma amatata y'amatongo inyanzara ke byaretse ko dutora umuti ukwiye bi- bi- biboneka turafise abantu bamwe bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kuti- kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atari ayabo ugasanga umuntu asuye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri uko yari yarimuguriye abona ko atazoburana ngo bikunde kuri icyo kintu rero turasaba yuko izo ari intambamye naho tubikora hariho ahandi usanga bitugora kugira tugihe inyanyuro kuko harimwo abo bantu niyo tugikoze ugasanga hari uwundi muntu yariguze kabiri aguma nayo akajirya ntibagabu- bagabuye bagaheza usanga hari uwundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu aguma nayo umutima mubi kuri aho rero hariyo intambamye twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza ko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuvaho inyanzara ke gushika ikabonga kuzunguruka mu yange ngo itongo ni gwiwe nk'uwo afise intambamyi nyinshi mu by'amatongo kandi nabononye twembere biba byaratoye umuti yatabara abo bantu nuvuze ngo nakagwi k'abantu none barafise ubarongoye barafise komite nakagwi kameze gute barafise komite nyene yabo turamaze kuja turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera izo- ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka aha ibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka ku kugira basubire ku ishuri
intambamyi zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ibyo yari gushika ko ntabishike ko vyose mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo intambamyi umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye wowe uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamyi uronka kuko wagira intambamyi muhira mu gihe uva gutatura ayo matati muhira, muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu, mu nzego ategerezwa kubaha umugabo akamu, akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamyi dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwereka ibikorwa vyo mu nzu murabifatanya na- n'ico gikorwa cyo kunywanisha abantu turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenya ingene yiporograma akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mvyuka isaha cumi n'imwe nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya ivy'urugo ibikorwa vyo mu nzu rero ntibikiri intambamyi oya ibikorwa vyo mu nzu ntibikiri intambamyi aho biba intambamyi ni aho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenya ingene yiporograma ibikorwa vyo mu nzu n'ingene aja gutunganya ibikorwa vy'igihugu haravugwa kandi kera i- abakenyezi bitinya umukenyezi akumva ko afise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba uyu ubu nta bakenyezi benshi bagifise ubwoba kuko baraja mu mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura iby'igihugu ubu rero nta bwoba bakigira nabo baba bagifise ubwoba buke buke ubu turaza turabagisha amanama yo kubajinjibura kugira nabo baje habona ngo nta mukenyezi n'umwe agifise ubwoba nta mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bijanye ni mu matora duherukamwo abakenyezi twaragerageze mu mashyirahamwe turabigisha kugira ngo ba- ba- barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye aka- umutumba wa kabondo ni umukenyezi kandi hitoze abagabo atari bake uyu zakerini hitoze abagabo bat- atari bake ariko araronka amajwi ku buryo atanabaronse nta- atabaronse n'igice sayo yaronse yaronse amajwi angana iki gajaki narose amajwi amajana icenda na mirongo itatu uwa kabiri wanje nawe acaronka amajana ane na mirongo itandatu n'ane yari umugabo yari umugabo ni ukuvuga rero ngaha ibi- ibijyanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu mu buzi bwose mu dukoko twari two twose tujyanye no mu kibano ari mu bijyanye n'amashyirahamwe mato mato dushyiramo two kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene bo- boza bararongo- bara- bara- baramenyera ibintu bijyanye n'ibyo kwiteza imbere n'ibyo kurongora abandi no guserura ibyiyumviro bya bindi by'uko mu gihe hageze mu mu gufata ingingo cyangwa urubanza rugiye mu mwiherero y'uko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye ubu mbere nibo ba- ubwa mbere na mbere muri ko mu- mutamwa mubaza ati mwega mwibwira ko twokora iki canke se twoshikiriza nigi nibo batangura kugira ngo muvye ivyumviro vyabo hanyuma tukaca duteranya rero twiyumvira ivyumviro vyabo kandi burya abakenyezi nabo barafise ivyiyumviro gusa nuko bari babuze umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda nibagira ivyiyumviro kuko nibo babona na vyinshi urabona ibijanye n'ingo ibijanye n'ikibano bobo bama muhira bayama babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bama ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumvya abagabo bya bindi by'abakenyezi baca bakengera abagabo babo ntibikiriho ganuze mu bisanzwe turabahanura nk'uko turi mboneza imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubahe umugabo nicyo gikorwa kinini imbere ubu turi ko turakora gisigaye kugira ngo igikorwa cyo gutatura amatati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze hokogwa iki Eh, kugira ngo eh, bishoboke ko abakenyezi bo- bo- boshobora gu- gutatura amatata atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona rwose ko hoba inyigisho ndende kubera bose tubikore urunani bakamagana n'abasingantahe canke aba- abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabo nyene abakenyezi basoboye kandi bafise ijambo bafise n'ico bo- boshikiriza mu gihugu kandi bafise n'uruhara rudasanzwe mu gihugu nta bagabo bakiri intambamyi z'igikorwa cy'abakenyezi muri ibyo bintu aho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuza kugira ngo ba- baronke inyigisho nabo abatarazizuka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi nabyo birakenewe kandi birafite isoko byungura igihugu hari icokorwa gajaki hoba inyigisho mu ba- mu baba bataratahura abataramenya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba abakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba abashinga ntahe baba abagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero two- twosaba ko hoba inyigisho mu bataratahura urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine nyanzarake mu gutatura amatati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu ari bo nibagora rene aserukira mukenyezi menya nkaba n'imbonezi nyanzarake wakoze kwitaba kino kiganiro ego murakoze namwe ndiwe n'umuryango yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mugongo na mipareke hano inyanzarake wakoze kwitaba kino kiganiro namwe mwakoze
nkaba nanje nitwa mpabonero jacqueline mukuru w'umutumba kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira n'abandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye Ba- abashinga ntayo batarajijuka barekura abakenyezi babo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo wakoze kwitaba kino kiganiro murakoze namwe ubu nishimiye niwe wahisemo gukurikirana ntorere kazoza ku ijwi rya amerika jerome nizomana ndakiremesheje ntimuranibwe mu banki no mu byanyu naho ubutaha cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
barakoze bagenzi bacu ba studio ijambo batugejeho ikiganiro ntorere kazoza aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma lemasi karara wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika